twiza ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senzage na manihura bava mu kabari bagasanga abagore babo kankindi na mukamana barakaye ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ahubwo uzi ikibabaje kurusha ibindi ntacyo nzi karapatora ni ukuri ko imana ngenda gukunda ibyo utari uzi rero ni uko ngo burya ngo umwana w'umugu- ngo umwana ngo ngo umugore akajya imerutse kubyara ngo murase
fotokopiyesi wamurasa burundu Noneho, nawe ibyo uvuga byose none se yaba arayansetsa amutwite ubwo se ubwo se ko ngo ari wowe wamubyaye ye yego ni wowe wamubyaye
ubwo si ibyo nabyo baratinyuka bakabivuga Hmm?
ngewe ngewe ngewe ni muri manata Ibyo niyo mvugo igezweho aha ngaha Ubwo se- niko ko abantu basaze ubwo nk'ibyo bintu koko karwera byumvise ntiyahita mbenga Nu- nu- nubyumva se wowe icyo baba bagamije nyine ariko noneho ndumiwe gukora politiki Eh? yewe njyewe njyewe njyewe umva umva kubwire ndakumva reka noneho umugore we mbyuke mwirukana musezerere umwirukane nzarebe ko bazatungwa nayo kagina akorera mu, mu, mu kazi k'ubuzamu yirirwa mu bahimba harya kangahe se?
dore ko n'amasambu ye yose yakodesheje agira ngo anayanywera Su- sureba patoro patoro wanjye ndakumva ibyo bintu birakwiriye njyewe njyewe ndi wowe rero buriya njyewe urabizi Hey.
njyewe ndi wowe patoro nahita mwirukana burundu amazimwe agahita se ejo mu gitondo se ngahita mwirukana Mwirukana inyongera.
nzamwirukana rwose sinshaka imikorano ngewe yongera umushahara
kandi kanyi- ka- ka- kandi uzamvugisha n'akari murori wakavuze se nikora ako kari murori wakavuze uragayisha Eh, iki itonde.
kavuge ariko Eh.
ikibyimbye kimeneke eee munsi eee eee ariko shakanyi umva agaruka hano nsubiremo ibyo- ibyo uvuze singaruke sinshubirije eee ako gasuzuguro ko hari imvaruganda wakaranguye kanyi mbwira se nyine si wowe mbwira U- ugeze naho kunyihorera eee buretse nze noneho tuvugana amaso ku maso nkwereke ngewe eh, kagina Amvo- uwo uwo nawe i- igihe aziye bite sha ni byiza papa geza papa harya sha karame papa u- u- wa mukobwa wa mugaga ibyawe nawe bigize kandi rero shawu ujye umenya ko imfura ingana na se mwumva yego papa Eh, tujye tuganira rero kandi ntukajye umisha ntukampishe mwana wanjye ariko ubwo ntujya wirangaraho sha
oya rwose papa Eh, eh, uzajya wirirwa umuhetse kuri moto gusa birangiriro Hmm.
mariti buriya kuki utamutera inda Eh, u- ubwo uzi ko nu- nu- nutindiganya abo batazamugutwara oya rwose ntabwo bazamuntwara Eh, genda mu makona se maze u- u- urebe ngo u- u- uramera nka cya kirondwe cyasigaye ku ruhu eh, inka yarariwe kera
nabyumvise papa U- umva nkubwire gatoya uko hano nkubwire uzantere imbere uriya mukobwa wa mugaga Eh, si byose iyi ngaho genda kandi wu- wu- wumvishe neza uko nakubwiye uzaba unyishyuriye sha mwana wawe
ariko si ubundi rusi kaname papa ubwo ntugishumikanye na wa muhungu wa kagina ntabwo ariko ari we twari kumwe si cyo nkubajije ariko ntukabe umupfapfa ugeze aho ngaho nta soni ugomba guca akenge ukava muri ubwo butesi bwawe uriya muhungu w'umusonga rero nka se n'uburyo batinya imirimo urumva bazakugeza ku kikoko erega n'ubundi nta gahunda zikomeye twari twanavuganaho izo gahunda rwose muzazihurire kuzivuganaho
mukama nuko uvuze nuko uvuze nuko mvuze nyine mbisubire amaso ubyumve neza ntabwo wabyumvise basi nyingurira sinzabyongera nzajya nahakara izuba ritari ryarenga mukaba wimbeshya ndakuzi noneho ninongera ntuzandaze hanze rimwe rwose ariko se ubwo urakomeje koko cyane ndetse rwose ariko rero twumvikana niba wibeshyaga tukabyongera ubwo nyine uzabyirengera oya rwose humura mugore mwiza ntago nzongera
ayiwe nasoni ku kiyaga wajya ntundaza hanze nasoni wowe nasoni
yemwe aba hano aba hano ni mu nkingurire dore amanihura aranyishe neza neza bitese kandi mukama we aranyishe pe aranyishe ni ukuri ni ukuri rwose aranyishe amanihura uri hariya we tambuka niko ngaho injira u- umbwire uko bigenze niko humura ntacyo kibaye ubwo ugeze aha ngaha Hmm? bigenze bite Ah, byihorere muga Eh, uriya murumuna wawe rwose yabaye inyamaswa karabaye Hmm. mupfuye iki se kandi ko nari nzi ko manihura atajyaga arwana dupfa iki wowe kabyarawe ko atashye agasanga niryamiye najya kumukingurira akantera umunigo koko ngo anatinze gukingura da mwana we utinda gukingura se aragira ngo ujye urara wicaye umutegereje
ntumbaze wa mugabo we ariko ubwo n'ubundi akaba nyine yari yavuye mu rugo mu gitondo tuvuganye nabi Hmm.
nabwo nyine ku bintu nk'ibi ngibi by'amaherere bidasobanutse Mhm.
mwana we urumva nyine Hmm.
ejo yari umwe muri ya minsi watwemereye kwikorera mu ngo zacu yego ngewe rero nari naraye mbwiye manihura ko dukwiriye gutangira kwita mu kunoza imirire Hmm.
tukarya indyo yuzuye ko kubera iyo mpamvu ngomba kwikorera akarima k'igikoni ngahinga imboga ejo umwana wanjye atazavaho rwose andwara na bwaki ahubwo mwaratinze ubwo rero bimubwira yagize akerekera rwose haba no gucira hasi maze mu gitondo ndabyuka njya mu ntanzi z'urugo hahandi mvuga nta karima kanjye ningashyira aha ngaha nzajya ngasura buri munsi uko mbishatse hanyuma mbenye uko karaye n'uko karamutse nibyo nyine nkundi se sibyo ubwo rero nyine nk'uko babitwigishije Hmm.
mba ndimye itaka ryo hejuru rimwe risanzwe nyine rihingwa ndirunda uruhande rumwe rwose mba ndakomeje ndacukura kugera nko muri santimetero mirongo itandatu hanyuma y'iryo taka ryo hasi naryo ndirunda ku rundi ruhande ndakumva
nuko manihura bagize atya araje ayitegereza ibyo ndimo agira atya rwose yifata ku munwa nta soni yifitiye agiye kuvuga numva ariko ce rwose ngo ariko noneho wasaze Hmm.
ngo noneho ugeze aho kuvangura itaka nk'ucukura amabuye y'agaciro tekereza ni ukuri hanyuma utiki wowe byihorere ubwo nyine ntangira ku- kwanjwa ngo ngaho ndimo ndamusobanurira musobanurira ukuntu kuvangura ubutaka ari ingirakamaro Eh.
kuko ubutaka bwo hejuru ari ubutaka bwera bufite ifumbire bwanyoye amazi yego ko rero uko umuntu agenda agera hasi ariko agenda ajya ku butaka budafite ifumbire si ibyo se Hmm? Eh, hanyuma se warabiyobewe ahubwo ubwo rero nanjye mba ndakomeje ndatayanjwe ntubu ndafata biriya byatsi ubona narunze hariya bishobora kuba byabora bikabyara ifumbire Yego.
bibanze hasi noneho mbyoroseho iri taka ryo hasi yego ni hanyuma ubwo rero buriya butaka bwiza bwo hejuru ndabuvanga n'ifumbire nongere nyine mbworose hejuru ya ririya taka ryo hasi maze ubundi ntere imboga si ibyo se nyine reka da Mm.
ugira ngo se yanyuzwe hatiki yanyitegereje agiye kuvuga numva aravuze ngo imburamukoro ziragwira nyumvira nawe nanjye rero uranzi kamere yanjye n'umujinya biba birazamutse mbanda ariko coye ntumva rero rwose ujye umenya ibya moto nanjye nzimenyera isuka yanjye n'ubundi warayinkariye si uko yewe ubwo rero nyine guhera ubwo yahise arakara mbona arabishe ahita ahera ubwo aragenda twongeye kubona nanone aha ntera ku munigo yewe mukama ndakumva mwihorere ajya hariya mu cyumba cy'abashyitsi wiryamire ningende mugaga nagorwa abantu bazajya bamara guhaga urwarwa ubundi bantaramireho mu kabari koko Hmm? kankindi se koko buriya musezerere Hmm? musezerere ku kazi kubera amagambo y'umugabo we Hmm? ndaba mpombye umukozi pe nawe kandi araba abirenganiyemo be mwaramutse kanki mwaramutse patoro Mm.
yego ejo twarakubuze ngo turare tuvuganye iby'akazi k'uyu munsi iyi ubu nari nabanje kujya kureba ko ifumbire yo muri zangarani zo hafi y'urugo yabuze harya neza ntabwo nasize mbabwiye ko buri wese agomba kugira icyo akora ntabwo nasize mbibabwira Oya.
icyo mwakora watubwiye muri rusange ko igihembwe cy'ihinga a cyegereje ko dukwiye kucyitegura unatubwira ko uzatwereka imirima tuzahingamo ibirayi hanyuma rero ko mu buryo bwo gutegura imirima harimo imirimo yo kurwanya isuri iteganijwe iyo gutegura ifumbire y'imborera ndetse no kurima wanatumenyesheje ko hatabaye impinduka z'ikirere twazatera ibirayi hagati muri nzeri yego rwose reka noneho ndebe senzage mbereke imirima tuzahingamo ibirayi yego
yawe ariko se koko igihe ntamwirukanye kandi aricyo cyanzinduye kanyi harya ibintu numvise ngo umwana wawe ngo ni ibiki umwana Eee, ntiyorohewe se rwose ntacyo utakoze waramfashije ubu yarorohewe rwose imana izaguhembe
ubu ni bose waza kankindi by'umwana
ya mafaranga mwampaye yagize akamaro nahise muvuza igitaraganya mwarakoze imana izabampera umugisha imana yo mu ijuru ijye ibaha guhora mutera imbere kuko muri abantu beza
yabaye nka data bose niwe uvuza umwana wa kankindi ni muri baye impamo ye- ni byiza none ubwo yakize nta kibazo iyi rwose ameze neza Mm, ndumiwe noneho buri munsi rero aba agomba kumugezaho n'imikurire y'umwana
yewe kumwirukana birananiye neza neza nakwirukana umuntu uri kunsabira imigisha ku mana koko yewe naba mbaye rusoferi yo mbega patoro ngo ndiya kumuburanira nawe kumva umwana ari uwe Eh, reka mwishe atamenya ko namwumvise niko niko yemwe nta senzage mwari mwambonerara
patoro naje kukureba turabisikana dorere ese turabisikanye eee patoro twabisikanye mwaramutse ariko mwaramutse senza yego si se ko ampamagara ni amahorora reka nsige nkubwiye imirima wereka abakozi batangire kurima hanyuma ningaruka turavugana ku bijyanye no kurwanya isuri yego patoro nta kibazo ariko urabizi ko kugira ngo twirinde indwara n'ibyonyi yego ntabwo twasubiza mu murima dusaruyemo ibirayi eee nibyo patoro Eh, narabibonye iyo dusaruye ibirayi mu murima dusubizamo kenshi ibinyampeke cyangwa tugashyiramo ibinyamisogwe mbese kwa kundi tugenda dusimburanye Eh, Eh, urumva nibyo nubwo ntacyo twaba twarahinzemo yego Eh, ariko byibuze hashize nk'umwaka tuvanyemo ibirayi Eh, eee ku buryo rero umurimo ubu ngubu warabaye ikibara wararariranye ese Eh, aho nabyumvise
ariko se abana b'ubu babaye gute kuko barasaze cyangwa Hmm? rusi mubwire ngo ndaje tuvugane iyanjye agende koko uriya mwana ko banza agiye kunanira
ese mugaga ko numva witonganye ni amahoro
ni amahoro ariko se maniho muri iyi minsi watewe n'indwara ki Hmm? muri iki gihe hari umuntu ugikubita umugore eee ese yaraye iwawe nsubiza ibyo nkubajije
ariko se ubundi urinda umbaza ubusa uri umugenzacyaha none ubyutse iwanjye uje gushaka iki nta kindi kinzanye uretse kukwibutsa ko wa murima twakodesheje utagomba kugira ikindi uhingamo kuko igihe twahanye kirarangiye ugeze ngo ki
nyamara wabyumvise hasigaye icyumweru kimwe itariki twasinyanye ikaba irageze ariko se maniho Ndakumva.
ndarota cyangwa ubu si imyaka cumi n'ibiri irarangiye imyaka cumi n'ibiri se twaguze burundu umva rero nkubwire manihura Iki?
wibyuka untesha umwanya niba wowe nta kazi ugira twe turagafite ngo niba nta kazi ngera nta kazi ugira nyine ko numva se wiha kunsuzugura uwari wambona nza gufunguza iwawe icyo nkubwiye ni uko twakodesheje imyaka cumi n'ibiri come nebere kandi uriya murima ntubone narawuraje kuriya ngo ugire ngo Eh, nawe uri mu mirima ngomba guhingamo ibirayi yara nuwuhingamo nzagushimira kuko uzaba umpaye umubyizi maniho mbabarira mbabarira mfite ibindi bimpangayikishije
ohoho manihura ko afashe icyemezo ndakuka cyo guhuguza mukuru w'isambu amaherezo araba ayaye ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yayo ya fesibuku minagiri